afternoon, babe. Sandra Chiquito. Yes, so that's me. Girl, I no help to be me, oh. Now me be me, no be my ma. If una dey follow football very well, hmm? you gonna say, you see money. <laughs> they no dey start well. But before you close your eyes open, they don't carry the ball. They don't carry the cup how they no go carry leak ask <laughs> tell me why they no go carry di leak yes na when the free field or stadium everything wey dey for dat place they fear fakassin <laughs> you see wetin i talk you no sabi anything fakassin e don't retire e don't retire na me dey give you the gist atagbaniko ọsọ tara gịnị fakassin don retire and i mean the uncle i no know know who you be ekong of course Ah let me tell you eh they never sabi you for this local place this naija no, talk less of london obodo igbo mm. go je je so go and hide. Aha. <laughs> Sandra the Chiquito. Chichi Chiquito. Sandra the Chiquito. Chichi Chiquito. Sunday baby. Sandra the Chiquito. I don't have to be me. Sandra oh. the Wait if na pray i say amen but if na curse i wish you the same. sandra sandra na you be iko. i don talk na me be iko if na curse na una own. Hmm. upon all the years wey you don stay for this igbo land e no sabi speak igbo pick him. you teach me. Eh? i no know say you go like am na. Uh, if you wan teach me teach me. nwa dey okay. yes o oh, so, i no help today me na god o. Oh. But wait, oh. now who will be the new manager now for? Thank you, thank you. Mm. Nice question. His name na um, uh, uh, uh, uh David Monye. Monye? Monye. Monye. Monye. <laughs> Monye. David. Now he be the final and the last. Wait, I'll tell you. Mama Monye. So they don't carry Igbo person go there no, now? No, be because because you call him Mama Monye. Must he be Igbo? See, see, see, see. Maybe we not talk about Monye and uh, all this. Uh, make we talk about our own league. Ah, see this one. Una get league. Hey, boy, what do you say una get league? Aranapo. You never hear about the Enugu Rangers? Huh? Plateau Riders. Entraco. ITC. How many have league? Bros, I beg. Enter league. Make forget all these things. Don't talk better. But, but wait, though instead of make una talk of calabar rovers yeah. or enyimba yeah. una dey here dey use enugu rangers dey take your example. una good afternoon. Ah, afternoon. afternoon thank you thank you thank you. Sandigo. <laughs> but wait wait wait wait wait wait why una dey behave like people wey no go school. ebon i have eh? one idea. Eh, nsuna mufo. somebody pass here greet me una carry una mouth dey put inside the answer. you are mad kingcom or kingcom or be akon no no wait wetin be your own case my for this matter. my own be say she pass here she greet me una come put una own mouth inside eh like we just wey dey dey carry eh, panadol for another man headache. ngoji sogbu how take greet you. Uh. Eh. Huh? Eh? not me she greet. you you dey craze. when this girl pass here na na na na you know hear wetin she say una una don turn your name if I tell us na say your name no be ekom again say na una. Oh, we go begin no, call you. No, abeg, oh. no misunderstand that one now. The message dey very clear. That one wey Sandra mention here, na me particularly she mention. no, I dey, me and Sandra na five and six. Minus and plus. You see you. Oh, na malaria na im go kill you. Acute one o. Malaria na im go carry you. Acute one. Acute malaria. Give you pinfall. Pinfall there. You dey craze? everybody for this village sabi say sandra na me get am na in the talk make nobody try am o make una dey here dey make noise dey start dey make noise make i go see am first. prepare for war. person greet me look me greet me. okosi kwadomogo prepare for war. no be no be sandra be wife sandra you. chai chai chai chai chai chai chai remember remember remember i won't make important blow me your phone make i call. bro you I swear, well kana be very. Ah see eh, look my drink make i make one call i dey come. Ah. eh. may i buy credit. Ah. as una una no wan give me credit may i call. Ah. wetin make i do. you make call. make i buy credit i dey come. okay anama anu. hey. wetin happen. ojinta oh, wake up. from where. njoku. wetin happen. i no <laughs> lock my house. you no lock your house. i dey here since. na you dey here. balance dey. abeg no no mention no mention. anama anu. <laughs> hey njoku fool, mm. ekong don't go by credit <laughs> Odenta, oh, balance here the drink oh you know, remember saying lock and door Nana, you remember you go lock and door Oko sisi, don't go look for woman Where god create for heaven package am send give me with an instruction o oh. njoku occupy till i return if i no do anything god wey the heaven go vex for me and I know as an anger baby. Madam, the other the couple. Enter oh? on a mission. Good afternoon, Auntie. Good afternoon, Sandra. How are you? Hi, how are you today? Fine, well done. Welcome. Yeah. Hey. But they come here yesterday oh, before you go Ibadan. Ain't that why you come? Hmm tell me say e wan come carry you go back to ibadan but you no gree follow am i no go wetin happen. i see nothing i just know say i don pass that level how aunty i no fit go dey answer yes uncle yes aunty for him and him wife ah ah, ah wow but uh, him tell me say he wan carry you go school now make you go school or make you learn better handwork na so im dey talk say im wan make i further my education say make i go university say make i learn handwork make i dey work for office bla bla bla bla bla aunty i no do. and you no gree follow am go. i no go aunty that's the thing now no be more say i go further my education go university the one wey i don read you don do no be more say i go learn one handwork no be more say i go dey work for office and no be more say i go go back to ibadan. i'm okay here eh, na true talk you talk o but eh, you know say life for eh, city better pass life for village. irọ́ ńlá na lie aunty i don't taste them. life for here too sweet and i they do well here my business dey okay and i dey pay my house rent i know owe anybody shey mo go gbese ni. sandra come make i tell you you know say men of nowadays dey they like a eh, girl wey go university mm. or girl wey get better handwork come they live for city again. Auntie, now god they give person husband if you rush just waste your time make i tell you aunty when the time comes eh god will just bring my husband come meet me like this anytime I ask you to come meet me, I know say I go dey waka about kpukpu, he go bring am come meet me. And go say, my daughter, here is your husband. And Hey, eh, wetin be the meaning of that thing wey she dey talk? He pays to call am Sandra the Chiquito. <laughs> You mean I no help to be me? Yes, now. I no know, but maybe she dey try to say na God wey make am wetin she be for life. Babe, I swear, Sandra no be anything. She just dey make noise forget to sandra find passage oma onugbu ajie. she no find anything Means just dey die for her just because say she be yoruba girl wetin yoruba girl get wey we no get eh. see i no know but maybe we go go ask the school of toughing. eh eh where e dey. i no know but no be english wey i hear people dey spoke i come spark am na. you say you know where e dey sef talk another thing. Peggy. Okay, oh, that's it. Oh. Okay, oh. Ah, uncle. Welcome. Thank yes, you. Minister. Good afternoon. Sandadi Chiquito. Ah, don't have to be me. Oh. Ah, <laughs> so, Papa Emeka, you two the follow call her Sandadi Chiquito. Ah, wetin wrong with that name? Try be say what's wrong with that name. I no like as they call her Chiquito, Chiquito. Everywhere where she they go, they call her Chiquito, Chiquito. I no like am at all. I beg you, oh, no hala, No hala. Uncle, good person. Auntie, me I like the name. I be Chiquito now. Uh-uh. be say you like the name Chiquito. I don't like am I don't like that name. I see leave that one now. Just say ma show. You see my wife for road? nwanne m nwoke ma ewere m ịnyanga ahụ anyị bụ mma mma you dey dance for i dey ask you whether you see my wife you dance you don't happy say i never see my wife Because you see I know you Don't marry you know say i don marry if you know wetin you go do i for dey come as dey see her and after you be my uncle and your wife and my wife na true but you see ma wetin be her name where she come from I hi chineke go. you see this your cho cho cho cho cho cho cho cho cho e dey vex me this thing wey you dey do now na im e make dem ban parrot from attending united nations meeting because you e too dey talk you dey waste my time call her for phone now or she no get phone if i tell you say she get phone or she no get you go buy for am i no get money na you know if i get i go buy for am but you they ask me whether she get phone or she no get phone nonsense. Hey, you no tell me yet are they happy because he don't shame all his enemies very very soon all these people where they gossip gossip around say him they important go die for shame one day. Hey. mkpọsi i go close my eye now anywhere the thing lead me to na there i go My ọmọ báàsì rẹ ti dá àwọn kai, àkàìkàì kẹta àwọn stop helicopter yeah, imel. Yeah, top wah bagus Jujuju. Oh, thank you. You see Sandra? Who be Sandra? One beautiful girl like this. I don't know. momento. Sandra Chiquito. Ah, no know her, ah, but if I see her, I know her. One fine black girl. Black. Beautiful. Uh, yes. I never tey where I see one beautiful girl pass now. At the manico. She be your wife? Which side she go? see, I dey see. I dey see, but I no see you. Sorry, self, me sir, I no even look where I dey run to. Huh? Eh? So where are you heading? Where you the rush now? Um, I forget my goosey soup for fire. I wan go, I go see what. And, and now I begin to perceive the, the smell. and you there here They perceive the goosey what they burn for your house. May we not talk too much May i just rush yeah. go ah which kind of thing be this. Eh? this oh where this woman go be now where this girl go there now. Sandra hmm? if you know anything wey you no go do if your parents dey alive make you no do am now. okay aunty. Yeah. i no need to remind you say this house na your house anything wey you need and you know say i get am for this house make mm. you come here come take am nobody go stop you. okay auntie. thank you. Hmm. Um, uh, wait make i give you something. okay. Aha. <laughs> Sandra the Chiquito. Chichi chiquito, Sandra the chiquito. Chichi chiquito, Sunday baby. Aha. Sandra the chiquito. Sandra the chiquito. Hey. Eh. Auntie. Oh yeah, make you take. Okay. Take this oil here. Okay. Take and cook. I, eh, make I give you a goosey. Oh no. Make I give you. I have enough. Thank you. Okay. Take care. If you need anything, make you come here. I will. Thank you. Uh Stay well, oh. Okay, bye. Sandra, good. Yeah. I no see him for road, I no see him for house. Where she come disappear go? I know dey like if I come my wife house, I no go see him. Eh? I been a woman nap, then woman nap. Olokun. If I wait for Ransomall and no I'll go report to the police. Make them help me find her. Sandy baby, if ah, Hey, Pinocchio, Pinocchio, Sandra di Chiquito. Solid, my guy. Ah, How you dey now? You no bad at all. Nah, thank you, my sister. Oh. Thank you, thank you. How they go, they go now? Nah, ah, <laughs> dey like daily. Uh, Nothing uh, like that. you run things for this village. Oh, na before I run things, so oh, not be now. Eh, what you packing now? See, eh? I want underscore to score. Eh? eh. <laughs> okay, oh. Ginger the swagger. Now we get this village now, and as we decide, now so it e will be. I abeg me you take a museum. Oh. no you no get problem you know my pipi na i don't forget my personal person. <laughs> Where can they go now? now? Mm, one of my friends they wait today. For this village? No, Fenugu. The wedding na Fenugu. Oh, okay. The wedding go big go. Yeah. I eh. mean, big cake come. No, oh. you don't get problem. <laughs> okay, that's now. <laughs> Okay, now. Take care, yeah. Stay sharp. Oh. Ah! Stay sharp, darling. See Palana, eh, all of them, they run helter skelter just for Sandra to impress Sandra. Yeah. Yeah, you don't look for me. Who you be? Eh? You be like person, you look like person where then they find. So what you can't do here? Here now your house. I beg, before I open, close my eye, open up. You don't come out from here now. You find me, oh. Unto say waiting. Say you be Sandra, I don't know. Unto say she be my wife. You know they hear her? Huh? Abi, you don't know? See, be like say that malaria don't they touch your brain well, well abi. E don dey touch your brain so tell you no know, they carry eye see anything wey be woman matter the malaria don enter my body if i comot here now i dey go ozondu ozude house go collect herb. yes. comot here before i take your body do punching bag you no dey hear. say wetin. ụmụ ụmụ ewu ukwu na ewu wetin two of una dey do here. come come come come come. Huh? pass you dey do here. oya oh, make una pikin comot. Make una begin come out. You look ah. me. Come, come, come, come, come, come, come, come. Ah. What? What is? Oh, no go respect on yourself. Have you never seen, see take I see woman? Njoko, I no know say you be big fool. Hey. Ojenta. Me fool. Mm-hmm. I pass you. See, see, see, see, see. See as, see as, see as I mumu myself. Big fool and small fool. Only because. Calabar for over. Now you be the proper fool now. Huh? Thank you. <laughs> God go bless you. I thank God, sir. Another person don't take a match, call you fool. Oh, you see, oh. Huh? See who they talk. You will be Papa, head, Ackman, the Brigadier General of all fools. They talk to me. I no be fool. I know wetin I they do. Oh, cause you see, no know anything. Take it from, take them from me. Urgent be waiting be your name? I swear to God, if they say this place don't be Sunday house, I say make you sit down. But come out here because I no get your time. Okay, if you no leave Sandra for me, you go get my time. By fire, by force. If you try am, I swear to God, I go beat you like small pikin. Me? Okosi, me! You wan beat me? No, no, no, no, no, no, man, make we do am. No, no, make we do am. I no go comot club fight you. I go beat you like small pikin. Oh, what the thing? I swear to God. Moment, what the thing? Hey! Ndokuru, I hear! say go beat me He go beat me that one no dey pay me Now to talk say go beat me like small pikin na that one dey pay me. i go floor you take you sweep ground. Eh, so you no get respect for me again. you get respect for me. of course now. you get respect for me. of course. and dey put hand for the girl when I dey put hand. you get respect. see see see see all of na na nonsense una dey talk you see sandra the chiquito na my wife i don't want me. Eh? na muitayotomi composing tangira ami. Eh? if anything even pin move for me He lost or miss I'll tell her say na una tifa. Come where they go. Come make I carry you go build your house. No make I no make I. Wait wait wait. Come here go find outside. You know that you be ordinary. Eh? No, you be ordinary. No, you be ordinary. Now you are not the one who put. Now no one here the one and the one here. We the one. Okay. We go see him now. We go see him. Not be so. We go see him. Move, we see him. No, see, no, move, we see him here now. Wait, wait, wait. People are wait. Now see him. I beg, make I beg una, make I take God beg una. Make everybody respect himself. Make nobody put him mouth for me and how. Oh. Make nobody try him. You hear him? My own be say, I know they beg anybody. Whether on a like, make on talk, or make on no talk my own be say i must do that thing wey god tell me say my go do. Ah, mba njoku no see marriage na physical no be spiritual are you with me so no put god inside this case forget god o. Ah, ah all dinta i swear na order from above i carry the waka as you see me now i be man of god. oh mia ọba ọwọ etubo m akwọrọ ikwo man of god who make you man of god where your bible. wait wait make i tell una what God in heaven have put together in heaven. Let no man ekong njoko or oh, jinta put us asunder. I don't talk am. God, you see, as I did, I dey ready to go the message where you send me, but I get one problem. Now these three foolish sons of Pharaoh from Egypt, Now then, go be my problem for road. But I dare ready to go the message. Back to sender. Yes, amen. Back to, Back sender. to sender. Amen. Amen abeg make una wait make una wait she don dey reach take god beg una beg abeg see see trouble make nobody try abeg make una just keep quiet. na your mouth i dey carry talk. oh boo see wetin una cause now. wetin we cause. no no be you no be talking no be you dey talk no be you i tell you come come. Hey! Hey! Hey! No, no, no, no, no, let me go. No, let me. Hey! Sandler the Chiquito. I J baby. Sandler the Chiquito. I no have to be you. <laughs> Beautiful queens. I agree to now. Good afternoon, sir. Good afternoon, my Sorry. My angels, good afternoons. <laughs> good afternoon, sweetheart. I beg. abeg. you una dey look for? Thank you. God God bless you. You see, uh, my beautiful baby, I beg make you just come make we see small here. Uh, no mind this fool na me wan see sandra for something wey dey very important. see eh who borrow me borrow me no mind dis three enemy of progress eop abeg make we run see no waste time. uh, <laughs> Sandy, <laughs> you know say na me dey talk last na you know as e you dey view na <laughs> you na my personal person May we relate. nfa. no future ambition. thank you. abi say you know wetin dem be well well nfa no future ambitions <laughs> even this one when they laugh well not even allow her with other fools to confuse you <laughs> na me know what i want. <laughs> kúbọ̀rọ̀ mi borí bá ìta mi they no know wetin they want. come when everybody they talk nobody they listen. oh yes. awa ah, for na una una no even sabi how to chase womens. thank you i don't tell them before i don't tell them they no wan here. thank god send na you the tell dem now you see these three people them be learners club of nigeria. Again you are the head. me <laughs> you go see now see i abeg eh muku just run safe for backyard abeg. na dis thing wey you talk now. sebi you see wetin una talk now. see yaw mi ẹgbọ sebi you see wetin una talk iye mi ẹgbọ yẹn wọn kọlu bia asi iye mi ẹgbọ iye mi ẹgbọ gini. say una don happy. see me dey laugh. una don happy now say una no allow me talk to my sweetheart abi. azu azu see okoishi you see all these things wey three una fools dey do. Eh? na beautiful nonsense. i get plan i no dey carry last. see make i talk say wait you think say una No, no, wait wait una think say una don put sand for my own garri abi una think say una don put sand for my own garri na una own na una don put sand because me i know the techniques wey i go use. you know when you una no dey shame you na be shameless people. see who no dey shame you see who dey talk you dey shame small pikin like us old man you follow us dey drag small girl like us. thank you our mate. make i tell una i swear to god we go see who win by how much we go see you go see am we go see dey go all of una go go follow go come on dey go me dey go makoro ni ma ka who from follow me who from follow me move jare yaw mi aibo yaw mi aibo okay stay. Sandy! Sandra! What's happened? You never follow them. Who? Those sorts of Pharaoh. Uh, the Egyptians, huh? I no get business with Egyptians. Make I tell you, na me go go, na me love Sandra, and na me wan marry oh, oh, um, see, see, see. If you wan see Sandra, you go better When you go in house. My house no be uh, roving center. Go her house, go tell her say you rob am, say you want marry am. Sandito di chiquito. Ọrọ <laughs> ṣe nwa m ọmọ obi kan ó di ẹ o nfa aso dagode waka kuru kẹ nfa no future vision. but wait to sandra some people still dey supply me at this age and time may one person see what you may you come dey do uh, uh, yes aunty yes uncle for wetin now for him and him wife. yes o. God forbid it. ah ij why now. i don get headache already now wetin be God forbid it you wan add to my headache it's God forbid. any idea God forbid God forbid. forbid not forbid. i don hear sandler but wait sandler he no see small girl for Ibadan wey go go beg him parents make dem release am for am. my friend i tire for am or na you complain to am say you wan go dey live there. me i no complain anything o na my uncle talk say he wan give me better future. Hmm. better future kwa better future sef dey dis our round or wetin dey dat big city wey no dey dis our round. me sef wey i dey here i better pass dem. and i know say for dat big city dem no go dey use camera phone. how you take know na true o oh. even my uncle na nokia touch him dey use this my ah! phone eh e be like messiah near him phone. hey wo oh. are you serious. yes now him go dey use am dey read like you dey you dey on the light like this. Eh. tai so wetin we wan come go for e go better make e dey this our round o. Oh. tire ah eti i don tire. my pikin mm. chop don come. mama carry dat chop I no want chop. In fact, I no want chop again in this house again. Make I make I die on my own. Ah, ah. Ogene, oh, now waiting happen? Waiting again? No, waiting again won't make I tell you again wey past the one where you and me sabi well well in this house. Ogene. Oh, tell me now, I no know. Eh? Mama, I am disappointment in you or even at you. Ha! Eh? Ah. Why call the disappointed for me now? Wetin I do? Mama, wetin again wey you wan me urgent to tell you eh, wey pass the one wey you and me sabi in this house. eh? my pikin abeg abeg remind me eh? remind me i don forget. so be like say my bad condition in this house eh, is your sugary condition abi e dey sweet you no problem. ha okene kwanu. mama wetin i mean be say hmm? as you dey like this e never tire say e never tire dey cook dey serve me food eh i bin no know say dis food now wey you carry go sweet pass dis one if na my wife cook am oh genta woman no be you tell me say you never see woman wey you wan marry then i don see her now eh Yes. na who she be na sandra sandra which sandra mama na how many sandra wey we get in dis village oh sandra the one wey dem dey call chiquito eh but if i marry am now she no go answer dat chiquito again she go answer my own name. Eh, okay, no problem. But she don't agree say she go marry you. Are you wishing me bad luck? You know what make I marry am? Ah, uh, uh, I know what make you marry. Then try to encouragement me. Uh If she don't agree say she go marry you, no problem. Ngwan, I eat your food, eh? Eat your food, eat. I never see something good. Hmm? Don't worry, eat, eat, eh? Ah, Okosisi, my brother. You said this man one way you dey tap every time. Age you know they your side. One day, something fit happen. This man one day this word will come, oh, and he go there, we go go. No problem. This one where they go now, now the last one for today. Okay. Uh, but make I tell you, I no dey happy at all. As I dey so, na so my mind they blow, they blow, they blow. Be like say e wan blow open. Ah, uh -uh waiting happen. Thank you. You see, this world no good. People when I did call my friend, people who I think say na my friend where would they sit down They shark, they drink. People wey I trust so much. Hi, they won't collect my wife from my hand. You don't marry? Nothing what they tell you. These people who I see say be my friend and they no wan make I marry. If the girl love you true true, nobody go snatch am away from you. How it go happen? when everybody dey pursue am all my friends dey pursue am how she go get time love me how she go get the time i don want dem o. Oh. but you don tell am say you wan marry am. i don tell am say i love am but when i tell am e be like say the place dey noisy i no know whether she hear am or she no hear am. listen women like gift just go buy better gift carry am go her house. and you will you go win her love you sure say it go work? It go work It work for me It go work for you It go work for me? yes okay i go try am but why be say people who i call my friend Now they won't put sansan for my galley. do only you like better thing so try do anything possible for her to love you when she love you all your friend go surrender okay no problem i go do i go do am make i go scratch my house find all the money wey dey my house go buy something go give am no give am make all those people comot eye from my side. that is all. thank you <laughs> i go i go see you okay. when i do am finish i go tell you how e take happen. no problem. okay abeg make you join hand dey pray for me here. okay no problem. Uh eh, -huh, thank you. bye bye. Uh -huh. see her. See who? The girl wey dey ask for na. Hmm. I see her oo but enemy of progress dem plenty. Ah! Dey rape her for bush? I don't know. I don't know. Why you come dey talk enemy of progress na? Come. Why you wan take Panadol for another man headache? You be gossiper? see i be your sister na im make me dey ask i no be gossiper or anything. i no get sister i don't know okay so pọn me yàgìyà ń face fúnra mi n'aba kú kú sí nínú àmì kọ mi àmọkọ i dey maturity enough to handle things my own way àmọkọ sẹńtà yẹn rárá mi. see eh na dis place dey born me dis people na my people so i sabi dem pass you but anyway. Hmm if you get any problem with your girlfriend abeg una come tell me i go help you settle am. taa ah! achara m akwụ dị egwu you no know your mama again i know wetin i go tell that girl eh? she go gree marry you mama wait This thing wey you talk now you fit do am something wey i dey do for other people e come be say na my own pikin why i no go do am for you This thing wey you talk now eh if you do am i go happy pass happiness i go joy con pass joyce just okay, hụrụ sandra agbadochala m ya eh agbadochala m ya you must marry am Okay, na anụ nwa mama in fact na now i i dey proud of you i'm telling you. <laughs> Eh don't worry yeah, chop your food eh make i come prepare come go see am. mama begin now. They go Now you talk him. delay is dangerful. very very dangerous. dey chop your friend. i wan go meet him. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. delay is more than even dan dangerful himself. at least if i dey chop now i go dey chop with the reason. Babadi. No, I no go work today. Oh. I just say make a rest. arrest. Nko mi do ete iremiro eto. you no be firewood. Eh? See, I no get any money Oh, now ordinarily Maria they call me for say make I send money. I no get money Oh, The money what I get I dey invest them for marriage. 에? 노노노노노노 이런 강연 에 아로 요로바 야 시시시 에 láti ìfọ̀tọ̀ gbìdá bàmá bọ̀ngàn kan ń dọ̀ wọn so that I fit give you grandchildren amókòm sí ń tàn yẹn rárá mi ẹ̀fẹ́ mi ń pọ̀ mi ẹ̀rọ òkàm secondly as i say drink enough water if the malaria happen again tomorrow just flash me i will call you or uh, okay i will send you five hundred tomorrow okay okay nfraniba. oh sandra nwam bia bia bia bia nwam ah good afternoon ma good afternoon my dear yeah. hey how are you i'm fine eh, na your house i be one go soon. Hey, eh, you won't buy Gary. Eh, no, I no won't buy Gary. But e get something wey dey very important when I want make we talk. Eh, in be that? Eh, na nothing bad o. You know bad at all. See, now my son. Oh. He say like you. And he won't marry you. Please, ma, I want to ask you. Now you won't marry me? Abi na your son? Ah, ah. Now my son won't marry you now. Eh, make come tell me now. Abi, she be now me and your son go live for the same house. Now me and your son go stay on top the same bed eh make he come talk to me himself. Eh, i won't make you promise me say you go gree marry my son. Ah, i know if you promise ma i don't know whether na you dey force am. Now my son tell me say he love you well well so you go won't make he spend the rest of his life with you. okay no worry he go come talk am for your presence. Eh, eh? eh? make he come my house okay. talk am. thank you very much. thank you eh, make i find you smart. ah no worry ma i'm, I'm okay. Ah, why oh no worry make him come talk to me no worry ma. ngwana thank you. okay bye bye ma. bye bye you go hear from him here. yes bye bye. Mm-hmm. mama. how far. i tell you sir, i go do am. Mm -hmm. eh she don't gree now you do am i don't do am now hey. she say make you come talk am for her face say make i come she she go gree oh, i'm proud enough i'm proud enough you too don't um, worry hey. see that girl you don't marry and finish hmm? oh. come come come come come come. Hey, I tell you, my friend dey difficult. i know say she dey difficult na she no dey easy if to say she dey easy i for use my hand na go talk to her na wetin make me say make you help me do the job for me. Ah. ah. as e go be like this how much you go play me. yes na. money pa. yes. idea you be my person you be my person just do this thing for me if i get money i go just find you something no be like that. hey jailbreak there you be my person you be my na person i go carry go market na that your person me i go carry go abeg e be like say you never ready ma dey go how much how much you go pay me. no be no be say i dey pay you na aja <laughs> i no fit pay you na ma just you know <laughs> find your one care make you take your whole body and soul together. you see moi aide akwanwa olugwaje boys eh? adogbo nwa. Uh -huh omali chanwa you never ready see this? thing wey you dey sell me some people they use and build also oh, for city some people this kind work eh, eh, introduction person to one person Then they use a bike car you there? here dey tell me what thousand? Uh, eh, aj okay make i make i add 200 obrisi one two. Mm. person wey wey see you now dem say you you remain for house 200 anyway may not be like say i no drive for you sir two hundred. oh mother! for every now, what wetin you get with that. That's too One two. Where the one two manager one I mean, I mean, they carry one million, one billion naira. Some of them kill their papa for village. That one no be anything. Anyway, come come come before you go more talk am here end o. I go try am. I go uh-huh. help you. Uh -huh. May no bless, I no help you. Uh -huh. money, my beauty queen. I beg. Make we go inside, make I go open this bag before armed robbers attack us for here. Come. Armed robbers no catch you for road. Now inside my house, they will come catch you. Hey, If you see the way I take protect this bag, <laughs> you go bow, I tell you. What's in the inside? Hi, now very sweet gift. Fine, fine gift. Now in the inside, though, when I bring for you. For who? For you, my sweetheart, now. Which time I become your sweetheart? <laughs> e don tey e far back but only say i no bin wan tell you i say make we just uh, come make we celebrate am with this one launch am. na so you dey do your own abi me and you never talk anything o oh. you come come my house this morning come dey talk say you bring gift for me we enter go launch am na so you dey do your own. na something wey i keep secret i wan make we do am surprise by surprise i clear you <laughs> everything come come open <laughs> na surprise i wan surprise you. I don't know whether na bomb be carried there. So bring open am here for outside there. If I'm will come here and go. Yeah, I'm If they fit come inside too now. So why don't you open it outside once and for all? Oh, I'm with it. I'm with it. One way, come on enyiwe na nwa ayọ na ụwa mgbede ka mma na a na-ebido na na were ibe elu ụwa mgbede ka mma Eli, how you doing? I'm fine, everybody, sir. Ah, you never go work? No, I don't ready for the work now. this thing why they dey watch na you hold me here oh. Okay, oh, they dey watch your this thing. Um, anyway, <clears throat> you get something where I wan tell you, beg you i no know how i go shape my mouth for you to understand. ah uncle i don't tell you say make you just dey free eh? i be your brother two four seven anything you wey you ask tell me i go do am for you. edi eh, the kind honour wey you take dey you know dey reverend me dey mix me up my head dey fat dey scatter i no even know mouth now i no get mouth why i go take talk this thing if i ma go tomorrow. mma mma mma uncle mm, mm, mm, come now, you never come come come i be your brother tell me open yourself tell me wait. what is the problem anyway the thing wey i wan beg you be say uh, i no know how you fit borrow me this your motor. hey na the keke na be your problem this one na keke no be motor na keke be this. keke uh-huh. janet and the jen no be the same jeje oh, what are you talking and this one get um, e dey use fuel uh -huh. oh and the motor dey use fuel hey di obusikwe gị na-ekwu eh and e get boot everything tire and the motor get boot. Eddie, make I tell you, whatever, anything where uh, eh, motor go do, keke go do am better. Na true you talk, but some keke sef, even sef, some keke sef dey even strong pass oh. motor. Eddie, na you talk am, no be me talk <laughs> If you go, so how the thing go be now? Keke oye siga. Uh, you wan go Enugu? Onye na go Enugu. Now who they go Enugu? I just want, you know, I get a little eh, message where they're very very important. So I won't just go there, come back. I go return on today. Yeah na ma atakwa na okay you go wait na make i wash and finish ọgwụcha in that case, let me wait but uh, enough fuel you get enough fuel you dey inside no na empty tank the empty tank ka ị anyway anyway i go no wahala i go manage i go drive an empty tank you say you want manage empty tank Eddie, what are you talking? You opened your... No be you talk now, say, na empty tank. Now who know how many days we start the drive empty tank? Make I just manage and do drive am like you ah you go see what i dey tell you now. eddie forget that one this man where they see I no be poor man let me tell you if this thing finish fuel finish i go know how to do one to buy another one what of the tire you pump and wear? Get them everything everything dey dachi my problem is they make you no spoil them. no i know i hear say dem they get tire uh, so spare dey inside the outside. the spare of the tire uh, the or the spare of the motor or the keke <laughs> ogo everything is there complete. Aje. Oluwaje, Oluwaje. Hmm, Aje, thank God, sir, I see you here. I, I don't go your house now. What's up? I bring something, make you help me give Sandra. What's it, sir? Hey, now good good so. <laughs> Are you sure say she go right come? Ah, ah, why not if not? <laughs> Everything there, sir. <laughs> so, Njoku, nye me ego. Or I don't turn your hell on. Ah, ah, IJ, IJ, no worry now. Nah. I go surprise you. Hmm. Njoku. Njoku. Hmm. Okay. So, so Guaduro, make her lodge, go her house. <laughs> oh, man. No problem. Oh, man. <laughs> madam miss here good morning Hey, eh, morning how you dey i dey like say i know dey you no go work today wetin happen. oh yes i know they feel fine o na i say make a rest today you don't buy medicine ndepe o i never buy because e no dey serious like that. ah you no dey serious anything when me person no go work dey serious now, you no know. see eh i go buy medicine later eh cool friend me had a baba mama. Yeah. Make you try buy medicine, yeah? Mm-hmm. Where them dey? Wetin happen? Sandra. You see wetin I talk? armed robbers dey everywhere and armed robbers dey pursue am so where dem dey. armed robbers dey everywhere because she dey wetin. nobody dey pursue me na the na the learning wey i learn enter here na body exercise i use am do. you don hear mr armed robbers. Uh, but e be as e get na when person go just dey run on im own like that. Mm -hmm. oya oh, yeah. open the bag make we see wetin dey there make open am outside na make all of us see am. Eh? Eh, the gift sandra abeg make i see you sapa. Yeah. Which one be say person no go keep in yash for house? Some people know they know their house every time now chon chon chon chon chon chon. They waka go every person house. See as this girl come want disturb my love with my sweetheart now. Now when I say make I come relax with my sweetheart. What type of nonsense be this?